ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka iteramije ibiganiro byo muri kino gitondo mbahaye ikaze mwese hariho abarundi n'abarundikazi b'imyaka yose generasiyo zose abakuze abajene urwaruka abakenyezi n'abagabo bose bari bahari uwo ni pasikazi minani umwe mu bakenyezi bari bitabiriye imishikirano yabereye iya rusha mu ndwiheze akaba avuga uko byagenze n'ico abanyepolitiki bokora kugira iyindi mishikirano n'ibiganiro vyimirije mu minsi iri imbere bifashe uburundi kuronka amahoro arama ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi harimwo yerekeye igitigiri kinini c'abanyafurika baraye basomye nturi bariko bagerageza kujabuka uruzi mediterane bagana mu bihugu vya buraya tubahaye ikaze mwese reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu aloyizi bigirimana mahoro neza aloyizi amahoro oriyane nk'uko uhejeje kubivuga impunzi n'abimukira zirenga amajana indwi zivugwa ko zasomye inturi mu ibahari mediterane muri indwi iheze bagerageza kwinjira ku mugabane wa buraya ibyo bimenyeshwa n'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ni cita ku mpunzi hcr hcr itangaza ko abashika ijana muri abo bwato barimwo bwibiye ku munsi wa gatatu mu gihe abandi baharurwa ku majana atanu na mirongo itanu ubwato barimwo bavuye muri libiya bwihindukije buribira ku munsi wa kane igipolisi cy'ubutaliyano cyarahagaritse umukapitene w'ubwo bwato bugira kabiri umugabo w'imyaka mirongo ibiri n'umunani yamuka muri sudani inyuma y'aho abashoboye kurokoka bamwagirije ko ariwe ntandaro y'ibyo byabaye ubwato bugira gatatu buvugwa ko bwibiwe nta gitigiri cy'abari muri bwo cyatangajwe abashika ijana na mirongo itatu na batanu barashoboye kurokorwa bakiri bazima muri ubwo bwato bugira gatatu hamwe n'imivyimba mirongo ine n'itanu ariko abatari bake ntibashoboye kumenya irengero ryabo muri rusangi abimukira barenga igihumbi n'amajana icenda nibo barokowe mu bwato butandukanye mu bice cumi na bitandatu bitandukanye mu ibahari mediterane nk'uko bishikirizwa n'abasirikare b'ubutaliyano bacungera inkengera z'ibahari abarokotse baciye bajyanwa mu bisagara vya Taranto na Pozzallo byo muri ico gihugu c'Ubutaliyano aho babaye barabikwa mu gihe bagitororokanya ibijanye n'amakuru yabo Ejo ku munsi wa Mungu wari umunsi mpuzamakungu aho ONU yibuka abasirikare bayo baharurwa ku miliyoni urenga bari mu bice bitandukanye by'isi kugarukana amahoro umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yashikirije ejo ku munsi w'Imana kwabo basirikare bakwiye kwama bibukwa ku kwitanga kwabo mu gihe bamwe bama barungitswe gucungera umutekano mu bice bashobora gusiga ubuzima bwabo mu ntango z'uku kwezi Ban Ki-moon yarashize urugori rw'amashugwe ku cicaro ca ONU i New York mu kwibuka abasirikare bashika ibihumbi bitatu n'amajana ane bamaze gufa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine n'umunani igihe batangura kurungikwa gucungera umutekano ku isi tukivuga kuri ubwo bwicanyi bukorerwa abasirikare ba ONU ishirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko abasirikare baryo batanu bacungera amahoro n'umutekano muri Mali bishwe uwundi umwe arakomereka ejo ku munsi wa Mungu mu gitero cagabwe n'abarwanyi bataramenyekana nta murwi n'umwe uratangaza ko wagavye ico gitero inteko z'abafaransa hamwe n'iza ONU zimaze imyaka itari mike zirungikwa muri Mali kuva aho abarwanyi biyonkoye ko basirikare ba leta bagiye kwiyunga n'imigwi y'abarwanyi baba isilamu mu ntumbero yo kwigarurira akarere ko hagati yo ko muri ico gihugu ca Mali ibinyamakuru vyo mu gihugu ca Israel bitangaza ko igipolisi cegetse ivyaha ku mukenyezi wa ministre wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu mu gukoresha amafaranga ya leta mu bikorwa by'umuryango wabo sara netanyahu niwe mukenyezi wa benjamin netanyahu yagirizwa gukoresha amafaranga y'igihugu mu kuriha abari ko bacungera se wiwe amuvyara imbere y'uko asandaba yagirizwa kandi gukoresha ayo mafaranga mu kuriha abakoze umuyagankuba mu nzu yabo bwite irahitwa kaisariya ibyo byaha byose uwo mutambukanyi wa netanyahu arabihakana ayo makuru avugwa ayo makuru avuga ko ibyo byashizwe ahabona n'uwahoze akora ibikorwa byo mu rugo by'uwo muryango wa minisitiri wa mbere wa israel benjamin netanyahu abasirikare ba iraki baramaze gukikuza igisagara ca faruja mu mpande zine zose zaco mu ntumbero yo kucigarurira igisirikare ca igisagara ca Ja- faruja murambabarira gisanzwe kiri mu minwe y'umuhari wa leta ya kisilamu ukimazemwo ibihe birebire kuruta ibindi bisagara vyo muri iraki mu gihe ibitero by'indege n'ivyo hasi bikomeje muri ico gisagara abasivile bari muri co bari mu kangaratete mu gihe babuze aho bamenera ngo bahunge abashika amajana umunani barashoboye guhunga mu gihe abarugwa mu bihumbi bo bacugarijwe muri ico gisagara Melissa Fleming avugira ishirahamwe mpuzamakungu ONU atangaza ko hari amakuru avugwa ko hari abasivile bishwe canke bahambwe babona mu bihomoke vy'amazu yabo ONU isaba ko abantu bokurugururirwa imihora bocamwo kugira bave muri ico gisagara mu mahoro kandi bahabwe n'ivyahenerwa mu buzima
urakoze aruyizi ku makuru dushikirije utugume hafi uze kuduha incamake yayo mbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo amanama n'ibiganiro bihuza abarundi byatanguye ku itariki ya mirongo irindwi n'umwe z'ukwezi kwa gatanu kugeza kuri mirongo irindwi na zine bikaba bitegekanije gutangura mu minsi iri imbere navuganye na pasika z'iminani umukenyezi w'umurundikazi akurikiranira hafi biba mu karere k'ibiyaga binini akaba aba mu gisagara cya otawa muri canada umupfasoni minani yari yitavye imishikirano yabereye yarusha muri tanzania aravuga kuco abanyepolitike bakwiye gukora kugira igihugu c'uburundi cogorore natanguye ndamubaza muri uhe rwego yagiye muri iyo mishikirano je nagiye nk'umukenyezi avuye muri canada w'umurundi kazi akurikirana hafi ibiriko biraba mu burundi hama ngenda mu rwego rwa association yitwa wid women's initiative for development sinagiye nserukira iyo association mugabo nari kumwe na presidente wayo hama nari kumwe n'undi mukenyezi muri iyo association twagiye turi batatu ntitwagiye kuvugira abakenyezi canke abakobwa bose bo mu burundi mugabo twagiye gutanga iciyumviro nk'abakenyezi icyizere dufise cy'ibyo biganiro ni uko hariho abarundi n'abarundikazi b'imyaka yose generasiyo zose abakuze abajene urwaruka abakenyezi n'abagabo bose bari bahari kandi ikintu cyanejeje gusumba ni uko iyo mishikirano yari inclusive yarashira- yarafashe ishyira abarundi hamwe bava mu migambwe itandukanye abo muri prona bari bahari abo muri frodebo bari bahari abo muri fnl bari bahari abo muri sendedefdd bari bahari abo mu mashirahamwe yigenga avugira uburenganzira bwa kiremwamuntu yari ahari urumva je nanejejwe no kubona yuko abarundi bava mu nzego zitandukanye n'amashirahamwe atandukanye bose barashoboye kuba invite bararonse ubutumire bakaza gushikiriza ico biyumvira ico campaye icizere hama ikindi cizere ikindi naronse ni uko ah, son excellence mukapa yatubariye yuko azoshira hamwe abatarashoboye kuza mu biganiro kugira ngo nabo abumvirize mbere yuko raporo y'iyo mishikirano ikorwa none ikintu mubona ah, abanyepolitiki bo kwibanda ko kugira ngo amahoro agaruke mu burundi ibiganiro bigende neza imishikirano igende neza mubona ivyo bintu nyamukuru ari nk'ibi ibintu nyamukuru ni ugushira umunyagihugu kuri centre ya dialogue ku biganiro umunyagihugu aje imbere iciyumviro c'umunyagihugu kibe priorite kuko ntabwo ari ibiga- ntabwo ari ibiganiro kugira ngo abanyepolitike batigeze batorwa mu matora baze kunegosya ah, ibyicaro baze kunegosya amaminisiteri hoya ntituri muri iyo muri iyo kadire turi muri kadire yo kugira ngo dushire umunyagihugu imbere tumenye ico umunyagihugu yiyumvira tumenye icyo umunyagihugu ash- arondera cyangwa ashaka urumva hageze yuko abapolitisi bashire umunyagihugu au centre ya dialogue hama ikindi ni uko tuvugishana ukuri kuko iyi krize yatanguye iri mu burundi ntiyatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ni krize iri konsekanse ya histoire y'uburundi amateka y'uburundi guhera igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu n'umwe gushika ubu haracari mu bubeshi na manipulasiyo nyinshi harageze yuko rero twese twicara hamwe tukarabana mu maso tukabwizanya ukuri none kuri mwebwe nabi bigakosorwa ego none kuri mwebwe nka bimwe mu bintu bikwiye kuganirwa ukuri ni nk'ukuhe abarundi bakiye gushira ahabona bakakuganira ni ukuhe njyewe ikintu niyumvira ni uko mbere yo kugira ngo umuntu avure indwara agomba kumenya aho iyo ndwara yavuye iyi kirize ya demitenze yavuye hehe uko kuri kugomba kuvugwa ibyo kuvuga ngo ku- ngo iyi kirize ngo yavuye muri manda ni ukubesha ni ukubesha njye ndabivuga kandi nkabisubiramo manda ya son excellence nkurunziza siyo origine y'iyi kirize kuko ngaha muri otawa homba guhera muri 2013 fin 2013 hari abajene bafata pancarte bakajya kuri parlement ya guverinoma du canada bavuga ngo no à la préparation ngo no ku nteguro ya jenoside mu burundi aho hari 2013 2014 abo bajene barabandanya ayo mamanifestation jewe ubwanje ndabegera ndababwira ntibana turangana nitwe- nitwicare hamwe twiyumviye iyo jenoside muri ko muravuga ni iya hehe ninde ariko arayiprepara ko uburundi amoko abiri manini abaru- abahutu n'abatutsi basangiye ubutegetsi iyo jenoside muvuga ninde ariko arayiprepara kugira ngo turabize izo ngorane hamwe ntibigeze banyishura muri 2015 mu kwa kane manifestation zitanguye mu burundi iyo gurupe nyene yaciye nayo itangura manifestation ngaha urumva ko bari batanguye 2013 na 2014 2015 baca barabandanya gusa baca bahindura imvugo baravuga ngo biyamirije manda ya nkuru nziza na jenoside y'abatutsi iri kwiraba mu burundi jewe rero niyo mpamvu mvuga nti abo bantu batanguye ikirize nibatubwire icyo bashaka kuko manda ntabwo ariyo ngorane barabitanguye depuis 2013 2014 nitwicarane tubwizanye ukuri mfasoni pasikazi minani mu mishikirano yo kunywanisha abarundi mwakoze cyane ku kanya muduhaye nje ndabashimiye
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha n'uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamuntu mbikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee namwe mba muri hehe ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru ya siporo n'imikino duhere kuri mugenzi wacu jean claude munyandinda adushikirize ayo mu rwanda ejo ni kuwa gatandatu kuri stade amahoro i remera habereye umukino mpuzamahanga wa gicuti wahuje ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi n'ikipe y'igihugu ya senegare leyon de la teranga muri uyu mukino senegare yarushije u rwanda ku buryo bugaragara kabuhariwe sadio mane rutahizamu usanzwe akinira ikipe ya southampton yo mu cyiciro cya mbere mu bwongereza afatanyije na bagenzi be berekana ko abasore b'u rwanda bayobowe n'umutoza jonathan maxley bakiri ku rwego rwo hasi iminota mirongo cyenda y'umukino yarangiye senegali itsinze u rwanda ibitego bibiri ku busa ibi bitego byombi byabonetse mu gice cya mbere cy'umukino hanyuma senegali ikomeza gutanga isomo ryo gutembereza umupira nta mususu uyu mukino wa gicuti wari ugamije gufasha aya makipe yombi kwitegura imikino y'umunsi wa gatanu ari nawo ubanziriza uwa nyuma mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma yo guhatana igikombe cya afurika cy'ibihugu muri gabo umwaka utaha ikipe y'u rwanda izahura na mozambique kuri uyu wa gatandatu i kigali aya makipe aherereye mu itsinda rya munani hamwe na ghana ndetse n'ibirwa bya morise umukino ubanza wari wabereye i maputo u rwanda rwatsinze mozambique igitego kimwe ku busa ikipe y'igihugu ya senegali mu mpera z'iki cyumweru izahura n'ikipe y'igihugu y'u burundi intamba mu rugamba uyu mukino uzabera i bujumbura aya makipe ari mu itsinda rya cumi na rimwe hamwe na nigeri na namibiya imyiteguro y'ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi yatumye imikino ya shampiyona y'icyiciro cya mbere yongera gusubikwa amakipe arimo gukubanira ku gikombe ni apr fc na rayon sport jean pierre habimana umwe mu banyamakuru bakurikiranira hafi imikino aratubwira uko amahirwe ku gikombe ameze hagati y'amakipe uko ari abiri abonereho agire n'icyo avuga ku isubikwa rya hato na hato ryaranze iyi shampiyona urakoze munyandinda kuvuga guhabwa amahirwe bitandukanye rimwe na rimwe n'ibiba biri mu kibuga amahirwe byo birumvikana hari amakipe abiri ahataniye igikombe ari ikipe ya apr ndetse n'ikipe ya rayon sport ariko kugeza kuri uyu munsi utavuga ngo ikipe izegukana igikombe ni iyi ngiyi kuko mu minsi ishize ikipe ya rayon sport yari yatakaje ikipe ya apr yaje gutakaza ubwo bari bari i rusizi yakiriwe n'ikipe ya espoir iza kuyitsindira igitego kimwe ku busa ni ukuvuga ko rero ah, kugeza kuri uyu munsi kwemeza ko ikipe ya apr cyangwa se rayon sport izatwara igikombe byaba bigoye kuko n'agakipe ka nyuma kuri iki gihe karaza kakaguhagama bivuze ko igikombe cyangwa se irushanwa ryongeye kuba irushanwa hagati y'ayo makipe yombi uko ari abiri urakoze kuri ubwo busesenguzi shampiyona nyine nta uzi ngo izataha hehe ese ibi byo kugenda ikururuka byo abantu batazi ngo izarangira hato na hato bayihagarika byo ubona bigaragaza iyihe sura mu mitegurire y'imikino mu rwanda Ah, icyo navuga ku kijyanye n'imitegurire y'imikino mu rwanda byo ni ikibazo gikomeye kuko federasiyo y'umupira w'amaguru isa nkaho navuga ko itaza yihagaze niba ari shampiyona igiye gutangira ubundi yakagombye gutangira bavuga bati imikino y'igihugu y'ikipe y'igihugu izaba kuri aya matariki kuko abazwi bakabishyira ahagaragara imikino ya- yo kwitegura nayo ikaba izwi bakabishyira ahagaragara njye mbona icyishe iyi shampiyona ndetse kigiye no kuzatuma irambirana ndetse bishobora no gukurizaho n'igikombe cy'amahoro kutaba cyangwa se bikagongana n'indi mikino ni ukubera yuko nta genamigambi yigeze ibaho mu gutegura iyi shampiyona ngo bigenderweho kandi ikindi nanone kigaruka ni uko ugiye kureba uburyo shampiyona y'u rwanda iyobowe ubwo ndavuga ubuyobozi bwayo buyobowe na vincent nzamwita de gaulle twavuga yuko ari umuntu utarigeze aba mu mupira kuza kuyobora umupira rero utarawabayemo icyo ni ikibazo gikomeye kugeza ubu ikipe iza ku isonga ni apr fc ifite amanota mirongo itanu n'umunani mu mikino makumyabiri n'itandatu naho rayon sport ikaba iya kabiri n'amanota mirongo itanu n'ane mu mikino makumyabiri n'itanu yari claude munyandinda i kigali
reka duha akanya na mugenzi wacu evariste nziko banyanka adushikirize amakuru ya siporo n'imikino mu burundi mu ntumbero yo kwitegurira urukino ruzohuza umugwi w'iserukiragihugu wa senegali n'umugwi w'iserukiragihugu w'uburundi ku igenekerezo rya kane ukwezi kwa gatandatu kuza kuri w'imana harabaye urukino rwo kwitegura intamba z'abakuze zatanye mu mitwe n'intamba z'abakiri bato batarenze imyaka mirongo ibiri urukino rwabereye ku kibuga citiriwe umwana wa rudoviko rwa gasore iyo migwi yose yanganije igitsindo kimwe ku kindi umumenyereza w'umugwi w'intamba mu rugamba w'abakuze olivier niyunge ko asigura ko urukino rwo kuri w'imana rwari urwo guhuza abakinyi bavuye hanze n'abakinira muhira kugira bamenyerane Eh, tureje gukira urukino rwo kwimenyereza n'abajiniyoro abajiniyoro murazi nabo nyine ko bafise urukino bazokina na nigeria hari iwabo itariki cumi n'imwe Eh, uravye nyene twariko turakina ego twagerageje eh, kuraba ko twoshiramwo abajwere bose n'abaje bava hanze mugabo nivyo hari abari barushe kandi urabona niho bagishika ico novuga nuko imyimenyerezo yacu turi hamwe yitwa kwitanguye uno munsi bimwe bita cohesion gukinana urabona ko ari abantu batamenyereye nivyo tuzogerageza iyi ndwi igiye gutangura tugashimikira ko kugira bamenyerane umwe wese amenye ingene mugenzi we yiruka kugira amuhaye nk'ipasi ashobore kwishira nibaze kuri urukino rudufashije kugira mu- muri iyo nzira nyene yo gutegura urukino rwa Senegal kandi hariho n'abandi batakinye bari ngaha ni byiza tuzogerageza turabe tubashire muri je turabe ko bashobora kumenyera n'inkona n'ingoga tugerageze turondere imyimenyerezo ishobora gutuma bamenyerana cyane kugira azoshike ku munsi wa senegare dufise umugwi uhagaze neza ariko abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi ntibashima ukuntu umugwi nserukiragihugu w'Uburundi utegurwa abari baje kurorera urukino rwo kuri uyu w'Imana banegura ingene abakinyi b'abarundi bakina mu bindi bihugu bagize umwuga umupira w'amaguru bama bashika mu ndwi ya nyuma abo bakinyi nabo babatumyeko mparuye kuva uno munsi gushyika itariki zine mbona yuko umengo hasigaye nk'indwi imwe sinumva ingene wokura umukinnyi hakina ahandi umuzane ngaha mu minsi ine ngo umutegure asobere gushi- gusinda abantu bamaze nk'indwi zibiri ukwezi bari hamwe bariko bitegura sinzi rero yuko ari ugushaka guke ko abarongozi bacu batuma batitaho ibintu kugira ibintu bi- bigenda imbere nk'abo baje uno munsi hasigaye indwi imwe abandi bamaze indwi zibiri bari mu rwanda iwabo usanga bamaze nk'indwi zindi zibiri seko ukwezi kose bari kumwe bamenyeranye none bazomenyerana mu minsi itatu mu minsi ine ari abantu batakira mu mugwi umwe bazoba bamaze kumenyerana gute ibyo dusaba mu bushanganzi bw'inkino nibategure umugwi hakiri kare origine yungeko amenyereza umugwi w'intama mu rugamba asigura ko kubona abakinnyi bava hanze baza batevye biterwa n'amahiganwa basanzwe bakinamwo mu bihugu byo ku mugabane wa afurika Ah, abakinnyi bacu benshi dukinisha bakina amahiganwa yo muri afurika nk'ubu muri afurika diside bahejeje ku wa gatandatu biva rero ku mahiganwa benshi ba senegali bakina i buraya baheje kera nk'uku ndakubwiye ko mozambike barafise maci uno munsi dimanshi bazoca baza ejo bashike ku wa kabiri urumva rero sinovuga ko ari ikintu kitubuze kandi benshi dukinisha bava hanze ahubwo twarasabye ama- imigwi yabo ishobore kubaha ya minsi itanu irekuriwe na fifa kugira baze kwifatikanya n'abandi kandi turaba n'abakinnyi n'akazi kabo ko gukina umupira simwe byo kwiryohera nibaze rero umaze kwigisha umukinnyi ntuzomwigisha ingene abroka umupira ahanini tubasha muri imwe twita tactique kandi umwanya ndavye urakwiye urakwiye kwitegura kuko benshi dukinisha muri aziko bava hanze kandi bakaba bari mu masu kontra y'ama- y'amaekipe yabo aho rero niho bigoreye kuko ekipe yo ntishobora kumuheba ngo araje barafise iminsi iteguwe natwe tuzogerageza dukore cyane cyane tactique yo ko iminsi nk'uko bivuze tuzasigaje izoba ari mike nayo kubona umugwi serukiragihugu wa Senegal waratsindiye imuhira umugwi serukiragihugu w'u Rwanda kuri uyu wa gatandatu ibitsindo bibiri ku busa uwamenyereza umugwi w'intamba mu rugamba avuga ko bidasigura ko abo banyesenegali bazoca baza gutora intsinzi i Bujumbura ku igenekerezo rya kane mu kwezi kuza ego urwo rukino rwa senegali n'u rwanda nararubonye rwari urukino rwa kivandimwe kandi narabonye senegali wamungikina umengo yaciye kiranyegeza muga sinovuga ko ari ukunyegeza hajya baje gukina muri afurika cyo kimwe niyo bari buraya urabona afurika ni umupira wa contact urabona ko dushika tukagushikana ko nibaze ko urukino nabonye ejo rwampaye icigwa mugabo ni icigwa kiza ciyongera ntimwibagire ko twakinye urukino rwa mbere twakinye muri senegali Eh, bakaba baratsinze bitatu kuri kimwe twarabonye ingene bakina si umugwi uteye ubwoba ni ugutegura mu mitwe y'abakinnyi bacu bazoshika uwo munsi bameze neza kandi biyemere babone ko bashobora gutsinda tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru muri none rwitwara turangije niho hamenyekana imigwi ibiri izokina urukino rwa nyuma rw'igikombe c'umukuru w'igihugu iyo nayo ni mesaje ngozi wakuye mu higanwa moso shuga wo mu ntara ya rutana mu kuwutsinda ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa kabiri ni vitalo wakuye mu higanwa mu ca kabiri kirangiza buja city kuri penaliti zitanu kuri zine ni nyuma yaho bakiniye iminota ijana na mirongo ibiri iyo migwi ikaguma inganya ubusa ku bundi i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
kimwe n'ibindi bihugu byinshi leta zunze ubumwe za amerika rimwe mu mwaka ifata akanya ko kunamira abasirikare bitangiye igihugu uyu ni umuco umaze igihe wibutsa ijambo ryavuzwe n'umunyapolitiki w'umugereki pericles wagize ati ubuzima bw'abaguye ku rugamba bwagize akamaro kandi ko abakiriho nta kindi cyabarutira kugira umutima w'ubutwari ejo ku wa mbere tariki makumyabiri n'esheshatu y'ukwezi kwa gatanu mu mpande zose za leta zunze ubumwe za amerika havugiwe amagambo asobanura ubutwari bw'abitangiye igihugu haba n'akanya ko guceceka hibukwa izo ntwari utubendera duto duto twagaragaye kumva ahari amarimbi ya gisirikare mu gihugu kandi abagize imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba bagiye kuri ayo marimbi kubibuka uretse imihango itandukanye umunsi w'urwibutso usobanura kandi ideni abakiriho bishyurira abanyamerika babaye ibitambo kugira ngo igihugu cyabo kigere ku kwishyura ukizana bamwe muri abo baguye ku rugamba abandi bahitanywe n'indwara abandi kandi baburiye mu magereza y'ibihugu by'amahanga kandi ntibigeze bagaruka muri amerika hari n'abandi bapfuye bakiri bato cyane barwana ku ndangagaciro z'igihugu cyabo hamwe n'ubwisanzure yewe na mbere y'uko bamwe muri abo bagira amahirwe menshi yo kumva neza akamaro kabyo abantu babarirwa mu bihumbi amagana n'amagana baguye mu mirwano yari igamije gutuma abaturage b'ibindi bihugu nabo bagera ku kwishyira ukizana aho ni muri afurika y'amajyaruguru mu burayi mu bihugu bikora ku nyanja ya pasifika muri aziya ndetse no mu burasirazuba bwo hagati umunsi w'urwibutso muri amerika si uwo kwibuka urugamba rumwe gusa cyangwa se intambara imwe rukumbi igisobanuro cy'umunsi w'urwibutso kirenze inzibutso z'intwari zubatswe mu gihugu uwo munsi ni uburyo igihugu cyerekana akamaro k'ibikorwa by'abacyo ubuzima bwabo n'amaraso yabo yamenetse barwanira ukwishyira ukizana kwacyo bitazigera na rimwe bisibangana ngo byibagirane mu mateka yacyo
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika tubibutse inshuti mwe mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo kuri ino saha reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi
urakoze oriyane amakuru twabashikirije impunzi n'abimukira zirenga amajana indwi zivugwa ko zasomye nturi mu ibahari mediterane muri indwi iheze bagerageza kwinjira ku mugabane wa buraya ibyo bimenyeshwa n'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku mpunzi hsr hsr itangaza ko abashika ijana muri abo ubwato barimwo bwibiye ku munsi wa gatatu mu gihe abandi baharurwa ku majana atanu na mirongo itanu barimwo ubwato barimwo buvuye muri libiya bwihindukije buribira ku munsi wa kane ejo ku munsi wa mungu wari umunsi mpuzamakungu aho oni yibuka abasirikare bayo baharurwa ku miliyoni urenga bari mu bice bitandukanye by'isi kugarukana amahoro mu ntango z'uku kwezi ban kimun yarashize urugori rw'amashurwe ku cyicaro cya oni new york mu kwibuka abasirikare bashika ibihumbi bitatu n'amajana nane bamaze gupfa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ine n'umunani igihe batangura kurungikwa gucungira umutekano ku isi tukivuga kuri ubwo bwicanyi nyine bukorerwa abo basirikare ba oni ishyirahamwe oni mpuzamakungu rimenyesha ko abasirikare baryo batanu bacungera amahoro n'umutekano muri mali bishwe ubundi umwe arakomereka ejo ku munsi w'imana mu gitero cyagabwe n'abarwanyi bataramenyekana nta murwi n'umwe uratangaza ko wagabye icyo gitero nk'uko tubivuze ibinyamakuru byo mu gihugu cya israel bitangaza ko igipolisi cegetse ibyaha ku mukenyezi wa minisitiri wa mbere w'icyo gihugu benjamin netanyahu byo gukoresha amafaranga ya leta mu bikorwa by'umuryango wabo sara netanyahu niryo zina ryiwe yagirizwa gukoresha amafaranga y'igihugu mu gukora ibikorwa bitandukanye byo mu muryango wabo abasirikare ba iraki baramaze gukikuza igisagara cya faruja mu mpande zine zose zaco mu ntumbero yo kucigarurira igisagara cya faruja gisanzwe kiri mu minwe y'umuhari wa leta ya kisilamu ukimazemwo ibihe birebire kuruta ibindi bisagara byo muri ico gihugu cya iraki
aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma ndashimiye na fatuma karara rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka mugire umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.